Dinheiro.
mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize urwego rw'igihugu rujejwe iperereza mu gihugu cy'u rwanda ribe mu mpfunyapfunyo rwatangaje ko mu ndwi yo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi rwataye muri yompi abantu mirongo itandatu na batandatu bagirizwa kuyipfovya ibihano ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi itegeko ryateganyije ko ntawe ushobora kujya munsi y'imyaka itanu cyangwa hejuru y'imyaka irindwi muri ibi byaha byabonetse nta byo kwangiza inzibutso cyangwa gushinyagurira imibiri uyu ni muringanira thierry avugira ribe ku yavugwa ku burundi naho tanzania yemeza ko igiye gutorera umuti ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi yayo atandukanye naho hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu yakoze urugendo rutatangajwe muri afghanistani izi nkuru zose turazirambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru tuyafitiye muri aka kanya tuyahera ku mugabane wa afurika muri ethiopia aho ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu amnesty international ritabariza abanyagihugu bo mu ntara ya tigre rivuga ko babandanya kwicwa n'abasirikare ba eritrea ibindi na mugenzi wacu fidel niyongabo intego za eritrea ziracyari mu ntara ya tigre aho zibandanya kwica abasivili indwi zitari nke nyuma y'uko igihugu cya ethiopia kimenyesheje ko kizova muri iyo ntara iyo nkuru itangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu amnesty international ritegekanijwe ko abagize urwego rw'ishyirahamwe onu rijejwe amahoro n'umutekano ku isi bakorana n'umunsi kuwa kane ku vyerekeye intara ya tigre aho abantu ibihumbi n'ibihumbi bishwe leta zunze ubumwe za amerika zatangaje ko abantu isinzi batujijwe mu gice cyo mu burengero bw'intara ya tigre ibamwe abantu miliyoni zitandatu hakoreshejwe ubwicanyi no gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu ishyirahamwe amnesty international rifatiye ku byatangajwe n'ababonye ibyabaye batari bake ryamenyesheje mu itangazo ku munsi wa gatatu kw'inteko z'igihugu cya eritrea zatanguye kurasa abantu barengana zica batatu abandi cumi n'icyenda barakomereka igihe zariko zica mu gisagara cya adwa ku munsi wa mbere batandatu mu bakomeretse bameze nabi cyane sarah jackson umuyobozi w'ishyirahamwe amnesty international mu karere ko muri afurika mu buseruko yavuze ko ubwo bwicanyi ari ikindi gitero kigayitse cyakozwe n'inteko za eritrea ku basivili mu ntara ya tigre etiyopiya cyaratangaje mu ntango z'uku kwezi ko abasirikare ba eritrea batanguye kuva ku butaka bwacu fide niyo ngabo urakenuye tuve muri etiyopiya twerekeza muri zimbabwe iriko irahimbaza imyaka mirongo ine n'umwe iheze yikukiye mu birori vyo kwigina iyo sabukuru y'icegera ca perezida constantino chiwenga yagarutse ku co repubulika ya kabiri yabereyeho reka tubibaze tim harris ishimwe kuri uyu munsi zimbabwe yizihiza isabukuru y'imyaka mirongo ine n'umwe imaze yigenga visi perezida constantino chiwenga yibukije ko repubulika ya kabiri iriho ngo ikomeze kandi ibungabunga amahame n'umurage by'urugamba rwo kubohora igihugu mu kiganiro yatanze visi perezida chiwenga yavuze ko amahame yatumye urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ruva mu ngo zabo aho bari bameze neza batagomba na rimwe kuba nk'igitambo gishobora gusimbuzwa inyungu yongeyeho ko ayo mahame yashyizweho mu gihe cy'urugamba rwo kwibohora ari amahame adashobora guhinduka muri kino kiganiro kandi visi perezida chiweka yavuze ko impamvu yo kubungabunga umurage w'urugamba rwo kwibohora ari uburyo bwo kwizera ko amateka adashobora kugorekwa ngo avugwe uko atari yongeyeho kandi ko hari ibintu bigomba kubungwabungwa kugira ngo amateka umurage wo kwibohora n'ubukungu bitazasenyuka kandi aribyo bibaraje inshinga muri repubulika ya kabiri kuri we ubuyobozi buriho ubu bwiteguye guharura inzira y'abari kubyiruka muri iki gihe muri bibiri na cumi na karindwi ishyaka rya zanu pf ryakuyeho uwari perezida robert mugabe ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka aho abarwanashyaka mirongo ine bari batangiye kumubona nk'utagishoboye kubera imyaka ye ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura umushikiranganje ajeje imigenderanire ya amerika n'andi makungu anthony blinken kuri uno wa kane yakoze urugendo rutatangajwe muri afghanistani ni urugendo yavuze ko rwari rugamije gusigurira abategetsi b'ico gihugu umugambi wa perezida joe biden wo gutahukana abasirikare bose ba amerika bagiye kugarukana amahoro muri afghanistani no guhumuriza abanyagihugu muri rusangi ko ibi atari ukubatererana kandi ko bidasiguye ko ubucuti bwa amerika na afghanistani buhereye aha mu mubonano blinken yagiranye na perezida ashraf ghani yamubwiye ati leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya zishigikira afghanistan ni umukenyuro gusa uhindutse ariko gushigikirana ko kuzobandanya ntawe kuzoja perezida ashraf ghani nawe yaciye amwishura ati turubaha ingingo yanyu natwe tugiye kuraba ivyo twokwihutira gukora kugira ngo twitunganye gushasha muri uwo mubonano wabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistani perezida wa Afghanistani yashimiye cane Amerika kuco yise ukwitanga kw'abasirikare kwayo Anthony Blinken yagiranye kandi imibonano na bamwe mu bagize amashirahamwe yigenga muri ico gihugu hamwe n'icegera ca perezida Abdallah Abdallah yabwiye ko Amerika na Afghanistani vyinjiye mu mateka mashasha ariko ko bategerezwa kwandikira hamwe ayo mateka Anthony yagiye muri Afghanistani avuye Bruxelles mu Bubirigi hawe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Austin bari bamaze iminsi mu nama y'ishirahamwe rijejwe kugwaniriza hamwe umwansi OTAN mu mfunyapfunyo utwara iryo shirahamwe rigizwe ahanini n'ibihugu bitunze muri iyo nama nawe yavuze ko abasirikare bagiye gukira bagiye gutahukanwa bavanwa muri Afghanistan mu vya Amerika na OTAN bishimira ko bashitse ko mu myaka bari bamaze muri Afghanistani harimo ukuzimanganya umuhari w'intagondwa za Al-Qaeda watangujwe na Osama bin Laden no kuba baratujije muri ico gihugu iyindi mihari yari gushobora gukora ibitero bisa nk'ivyo Al-Qaeda yakoze muri Amerika igenekerezo rya cenda ukwezi kwa cumi na rimwe mu bihumbi bibiri na rimwe amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'abashingamateka bamwe bamwe ba leta zunze ubumwe za Amerika basanga yamara ugutahukana izo nteko bizotuma intambwe ya Afghanistani yari yarateye kuva abataliban bavanwa ku butegetsi mu bihumbi bibiri na rimwe isubira inyuma mu gihe iyi banki y'isi yose ivuga ko afghanistan iri mu bihugu vya mbere bigoye kubamwo bivuye ku bukene buhavugwa umutekano muke ibiturire ukudaha agaciro umupfasoni n'ibindi abanyafghanistani batari bake basanga nabo nyene ibibizo kunyuka igihe inteko za amerika zizoba zimaze kuhavana akarenge tuributsa ko bitegekanijwe ko abasirikare ba amerika ibihumbi bibiri n'amajana atanu basigaye muri afghanistani batahukanwa imbere y'igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'icenda uno mwaka otani naho atasango ntabanduka yoyo iratanga nawe nyene yemeza ko abasirikare bandi batari abanyamerika bagera ku bihumbi indwi babwirizwa gutahukanwa mu mezi ari imbere ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radio yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u rwanda neza na neza mu karere ka rurindo kari mu murenge wa shorongi akagari ka rutonde hafi y'igisagara ca kigali ahatowe ibisigarira vy'abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane kuva ivyo bisigarira vyatorwa hari ukutumvikana kukungene vyoshingurwa mugenzi wacu yahiki bagira ubusa twamurungitse i rurindo kuturabira uko ikibazo cifashe
twari turuje gukora ino baraza kuriya twatangiye kuriya bageze hano nibwo babonyemo imibiri abayede bari barimo gucuka ndababwira ati mwe muretse tuba tumenya ikintu kirimo hano turi mu kagari ka rutonde mu murenge wa shirongi rurindo mu majyaruguru y'u rwanda ihana imbibi n'umujyi wa kigali n'akarere ka kamonyi mu majyepfo y'u rwanda aha ku itariki ya cumi n'eshatu hasozwa icyunamo ku rwego rw'igihugu uyu mwaka hatahuwe imibiri y'abantu bane bivugwa ko bishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bwana emmanuel ndayisenga yari mu bubakaga urubaraza rw'inzu rwari rushaje avuga ko baguye kuri iyo mibiri yari yubakiyeho urubaraza tugeze hano nibwo twabonyemo agahanga havuga ati uyu muntu ni umubiri twarirutse twese tutabaza umusaza urimo hano havuga ati ngwino turebere nk'umuntu wa kera ati uyu si umuntu ni imibiri bigaragara ko bashyize mu makarito bayorosa umufuka n'ishashi y'ibara ry'ubururu twasanze ku rubaraza ndayisenga avuga ko bakimara kubona iyi mibiri itahise ikingurwa bibabera ihurizo rikomeye bwana ahawe umuremyi uvugwa ko atari mu bahigwaga jenoside yabaye afite imyaka cumi n'ine y'amavuko avuga ko mu mibiri ine yatahuwe ahubatse inzu harimo abavandimwe be batatu si umubyara francois muhatanyi valeri nyirabahinzi nyina umubyara na mukuru we habiyaremye bahati yaduhaye ubuhamya ku byo yibuka yabonye kuko n'ubundi mu gupfa kwabo nari mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu abantu bose babareba ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe ukuri abasirikare nibo babikoze
abahe basirikare inkotanyi nibo babarashe ku manywa y'ihangu mushikiwe haba umuremyi ni madamu patricia mukanyirigira twamusanze aho yari yagiye guca inshuro yabagaraga ibishyimbo bivanze na soya nawe afite ubundi buhamya bushimangira ko ababo bishwe n'abarwanyi b'inkotanyi babakekaho gukora jenoside ntarabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uwacu mukuru babwira ko adahari bafata umwana w'umusore wankurikiraga ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse ubwo ngubwo hashize akanya abo bagabo baragarutse ngo none se ngo ko uyu musaza tumujyanye papa wacu yari arwaye pe arembye nuko ubwo ngenda mbwira umusaza rero ibyuka bagutware yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita ubwo nibwo babishe babashyingura hariya barabumvise rwose barabarashe ntabwo ari ifuni si icyuma babicishije barabarashe abantu bose bari bahari aba bombi bavuga ko abisha ababo aribo bahitaga babashyingura uwaduhaye amakuru ku ikubitiro yatubwiraga ko imibiri ikimara gutahurwa habayeho agasigane gakomeye ko kumenya aho bayishyingura n'uwayishyingura mu irimbi rusange cyangwa se mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ari nako gutinda mukanyirigira akavuga ko baba abaturanyi babo n'ubuyobozi bw'ibanze bari bazi ko abavandimwe babo biciwe aho babataburuye twebwe ko batuzi se ko barimo twari tubizi ariko kugeza iyi saha ngewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo babakuriragamo iki niba abantu ari bane cyangwa ari batanu wajya kumenyamo uwawe se gute reba imyaka ishize uko ingana njye barambwira ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki mbamaze iki uriya yahubatse azi ko abantu barimo ni umwana w'umusore ariko isi yarahari ni umusaza ariho kuki yamuhaye ikibanza azi ko abantu bahari njye nta kintu nabirenzaho n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho bose mbikubwije ukuri manitse akaboko bityo bakavuga ko nta mikoro bafite ababataburiye bagombye kubaga bakifasha nta bushobozi dufite abantu babataburiye babizi bari abahubatse babizi bagombaga kubarekeramo ubwo rero imyaka makumyabiri n'irindwi ni myinshi reba igihe uriya musore yubakiye inzu irashaje yahubatse azi ko abantu bahari ubwo rero njye kumbwira patisa ngo ningire ikintu nkora kagubwe ngo yatumyeho ngo ntibabwire mushiki wa isa aze ngo arebe ingutiya ya nyina izo ni imvugo z'umuntu w'umuyobozi kandi nawe yarayoboye azi ko abo bantu bahari ijwi rya amerika iganira na bwana papiyasi shumbusha uyobora akagari ka rutonde yavuze ko ababonetse batazize jenoside kandi ko batari bazi aho iyi mibiri yari iherereye ni abantu nyine bapfuye bazize intambara twarababonye turabamenya n'imiryango yabo bakomokamo barazwi ariko ntabwo ari abazize jenoside mukuru ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari ni uko umwubatsi yari agiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho bwana shumbusho yahamije ko icyatumye batinda gushyingura iyi mibiri habanje kubaho agasigane kuri nyirinzu yataburuwemo na ba nyirabantu yemeje ko bamaze kuvugana na nyirinzu akaza kubashyingura ariko byarangiye babyumvikanyeho aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya batangiye gutegura irimbi amakuru twakuye mu buyobozi aravuga ko nyirinzu ari umupolisi ukorera mu burasirazuba bw'u rwanda witwa daruberi hacineza ayo makuru avuga ko yaba yarubatse iyi nzu hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi hagasigara kwibaza niba nta yindi mibiri yaba yarubakiyeho kuko abaturanyi bo bavuga ko hakimara gutahurwa iyi mibiri ine ubuyobozi bwabasabye guhagarika igikorwa cyo gushakisha indi mibiri ijwi rya amerika ryahamagaye haci neza kuri telefone rigamije kumenya niba yarubatse iyi nzu atazi niba hariciwe abantu ariko telefone ye ntiyacamo si umubyara daniyeli hacineza wamuhaye ubutaka bwo guturaho twabwiwe ko asigaye atuye i muhanga mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama ariko abandi baturanyi bagasanga kuba ubuyobozi butarihutiye gushyingura iyi mibiri butarubahishije ikiremwa muntu kubera impungenge zabo twabarindiye umutekano nk'ubuyobozi bwagombaga kuvuga ati muterateranye nk'abaturage batuye hano twibonemo amafaranga ajya gushyingura bari abantu kuko kariya ni akarengane gufata imibiri y'abantu bakayitereka ku mafondasiyo uyu ni umunsi wa gatatu imaze bategura kuvanamo imibiri bari bazi icyo bagomba kubikora twerere nk'ikiremwa muntu bagomba kumenya aho hantu ntabwo ari mu irimbi kubona abantu babakura aho bari bari tuzi neza ko abandi iyo bababonye babajyana mu nzibutso cyangwa no kubashyingura bisanzwe bo bakabafata bakabashyira mu makarito ari abantu bane bakabashyira hariya bakaba bahamaze iminsi ibyo ngibyo twumva rero batubariza leta nimba hari leta ikora ukwayo hari n'indi ikora ukundi kuntu eh bagira ubusajwi rya amerika irulindo mu majyaruguru y'u rwanda eric bagira ubusa urakenuye ariko reka twongere koko kuri ico kibazo ca benyina abantu bavuga ko bishwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane boba bishwe n'abarwanyi b'umutwe w'inkotanyi muri uwo mwaka ijwi rya amerika ryagerageje inshuro zitari nke kuvugana n'umuvugizi w'ingabo z'u rwanda ariko ntitwashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa turaza kubandanya tumurondera ntitwagira imana tukamuronka muraza kumva ico agona mu makuru yacu yo hanyuma tukivuga ku vya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda urwego rw'igihugu rujejwe iperereza ribe mu mpfunyapfunyo rutangaza ko mu ndwi yo kwibuka rwataye muri yompi abantu mirongo itandatu na batandatu bagirizwa ibikorwa vyo gupfovya iyo jenoside inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi rib igaragaza ko yakiriye ibirego mirongo inani na birindwi birimo mirongo inani na batatu byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi urwego rutangaza ko mu bakoze ibi bikorwa akenshi bagiye bumvikana mu mvugo zipfobya nk'aho hari bamwe bumvikanye bavuga ngo igihe cyo kwibuka abapfu banyu cyageze mu karere ka nyarugenge naho ubuyobozi bwatangaje ko hagaragaye umugabo wacanye umuriro mu muhanda avuga ko agiye kwibuka abahutu rib itangaza ko ibi byaha kandi byagaragaye mu bikorwa byo kurandura imyaka y'abacitse ku icumu ndetse no kubatemera urutoki mu bakorewe ibi byaha bemeza ko basanga ibyo bakorewe bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside uyu mubyeyi waganiriye n'ijwi rya amerika no mu murenge wa mugesera mu karere ka ngoma ni mu ntara y'uburasirazuba hamwe na mugenzi we bombi batemewe urutoki n'ejo bundi bandariye mu rutoki batema ibitoki bitandatu ubucunama igihe cyose batema ibitoki aho ngaho mu isambu yabo noneho mba n'ikindi baranyirye ntibakijyana kandi noneho tariki ya cyenda hano mu kagari ka kabungo ko jenoside yatangiye umwana yaje aramubwira ati ziriya nsina niba wazitera indabyo se ziye ati ziriya zo hepfo reka zatugennye ku uko zimeze ubwo yaraje nyine asanga zose zararetse hasi n'amakoma yabo byabaye nkaho guhungabana mu muryango wita ku barokotse jenoside yibuka bo bemeza ko kuba nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi hakigaragara ibikorwa byo guhohotera abacitse ku icumu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge umunyamabanga nshingwabikorwa wa yibuka ishakiye nafutari kuri mikoro y'ijwi rya amerika nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi umuntu wikora agatema urutoki rw'umuturanyi akarandura imyaka nabyo ni ibintu tubona biremereye ariko nk'uko nabivugaga zino ngero z'ingengabitekerezo zikiboneka aha na hariya cyane cyane izi zijyanye n'ingengabitekerezo haba mu magambo no mu bikorwa ni ikintu gihungabanya abantu gishobora no guhungabanya ya mibanire yabo ku musozi usanga umuntu aba amaze kugera ahantu agirira icyizere abaturanyi iyo habonetsemo umuntu ugakora ibi bikorwa byongera kumusubiza inyuma rib itangaza ko isesengura bakoze rishingiye ku birego bakiriye mu minsi irindwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uru rwego ruvuga ko mu birego rwakiriye usanga ingengabitekerezo ya jenoside igenda igabanuka kuko ibyiganje byagiye byumvikana mu magambo asesereza cyangwa gukomeretsa abarokotse jenoside rib ikavuga ko imaze gufata abantu mirongo itandatu na batandatu bakurikiranyweho ibi byaha byo gupfobya jenoside bakaba bazabiharirwa mu gihe bizabahama umuvugizi wa ribu murangira tiyeri yabibwiye ijwi rya amerika ibihano ni hagati y'imyaka itanu n'imyaka irindwi itegeko ryateganyije ko ntawe ushobora kujya munsi y'imyaka itanu cyangwa hejuru y'imyaka irindwi muri ibi byaha byabonetse nta nta byo kwangiza inzibutso cyangwa gushinyagurira imibiri kuko nibyo bihanishwa hagati y'imyaka icumi na cumi n'itanu ikigaragara ni uko byagabanutse ibyo rero bigaragarira mu mibare ndetse nk'uko nabivuze mu bukana ibi byaha byakorwanaga byagiye bigabanuka ubu ngubu habiri mu magambo na bikeya byo gutema amatungo ndetse no, no, no, no kwangiza imyaka buri mwaka mu gihe cyo kwibuka hagenda hagaragara abantu bagenda bafatirwa mu bikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibuka ikavuga ko nubwo intambwe yo kwiyunga hagati y'abakoze jenoside n'imiryango yarokotse igenda itera imbere ariko ibi bikorwa by'urugomo bigenda bikorerwa bacitse ku icumu cyane cyane mu bihe byo kwibuka bisubiza inyuma intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge iba yaragezweho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyireka nawe tugushimire duce tubandanya kuyavugwa ku rwanda aho bamwe mu baryango w'umunyemari w'umunyarwanda kabuga felicien afungiwe ilahe mu buholande basaba urwego rwasubiriye sentare mpuzamakungu mpanabyaha yari yashiriweho u rwanda tepeya mu mfunyapfunyo kugurura amakonti ya banke yabo ari mu gihugu c'ububirigi thomas kamirindi arabandanya n'ino nkuru tpr yashakishije kabuga guhera mu kwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi kuva icyo gihe urukiko rwasabye amabanki na za leta z'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye gufatira imari ye n'iyabo mu muryango we kugira ngo zitazamufasha gukomeza kwihishahisha abo mu muryango we barimo ngirabatware francois wahoze ari umukwe wa kabuga we na mushiki we mukakayange catherine bombi nabo bafungiwe konti zabo ziri mu bubirigi kuva mu bihumbi bibiri na gatatu babanje gusaba inkiko z'ububirigi kuzifungura birabananira abacamanza babashubije ko ububirigi bufite inshingano yo gufatanya n'urukiko rwa loni igihe cyose kabuga azaba ataratabwa muri yombi nirwo rero noneho basabye kubafungurira konti zabo Ngirabatware francois na mushiki we mukakayange catherine bavuga ko nta mpamvu yo gukomeza kuzifunga kubera ko kabuga yafashwe kwizi konti atarize ko nta n'amafaranga yigeze azinyuzaho kandi we ku giti cye nta n'inyungu azifitemo cyangwa yigeze azigiramo kabuga feliciyani yatawe muri yombi ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri mu bufaransa mu gihe agitegereje ko urubanza rwe rutangira afungiye by'agateganyo muri gereza ya mict irahe mu buholandi naho ngirabatware francois mu rwandiko yashyikirije urukiko avuga ko yatandukanye mu mategeko n'umukobwa wa kabuga bari barashakanye bari barashyingiranywe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu nk'uko abisobanura ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya leta y'u burundi iheruka gutunganya inama yahuje abaserukira urwaruka rw'abarundi ruri mu mihinga itandukanye y'igihugu cose iyo nama yabereye igitega ku murwa mukuru wa politike yari ifise intumbero yo guhimiriza urwo rwaruka kwirinda injyane za politike hamwe no kwijukira ibikorwa vy'iterambere nk'uko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yayuguruye yabishimikiye ko urwaruka rwarahawe impanuro kandi ku bijanye n'imigambi yo kwirinda no kwipimisha ikiza ca covid ya cumi n'icenda cane cane muri kino gihe c'amashure mbega none urwaruka rwitavyo nama rwayikuyemwo izihe nyigisho mugenzi wacu frederic nkundikije arabigaruka ko n'abatumire biwe atangura atubwira abaribo turi kumwe na lionel ndayizeye umwe mu rwaruka rw'abarundi bakurikiraniye hafi iyo nama muri neza lionel ndayizeye ariko ndaramukije no ku ijwi ry'amerika ndaramukije n'uko yatwumviriza ndaramukije n'abatumiye turi kumwe mu kiganiro turi kumwe kandi n'umufasoni anonsiyata muhimpundu mwiriwe neza anonsiyata muhimpundu mwiriwe neza cyane mwiriwe neza mwebwe mwaserukiye ijwi rya amerika mwiriwe neza ndetse namwe batumire bahire turi kumwe kumwe kandi na anise nijimbere mwiriwe neza anise nijimbere mwiriwe neza abo ku ijwi rya amerika ndaramukije kandi natwe baratwumviriza bose iyi mbere yuko dutangura rero ikiganiro nagomba tugaruke bwa mbere na mbere kuri zimwe mu mpanuro perezida w'uburundi yahaye urwaruka muri icyo gihe twebwe mu burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshe ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi uburundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere none rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe urugamba kurwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo harangwa n'ishyari niho urwango rubarizwa hama imijyano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo uko rero dusangiye umwasi icyo kibazo ntikiduhuze tuje hamwe umwe wese azana intererano yiwe gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde madamu anansi yatamuha impundu izo mpanuro mwazakiye gute twebwe izo mpanuro za nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi twazakiriye neza murashaka kutubwira mu majambo make ikintu nyamukuru mwibaza ko mwahakuye muri izo mpanuro twebwe ikintu nyamukuru twahakuye twarahakuye cyane cyane izo mpanuro turahakura n'umutima wo gukunda igihugu mbere turahakura n'umutima wo gukunda ibikorwa kugira ngo dushobore kwiteza imbere amahanga yaduhamagarira gukunda igihugu tukitaho n'iterambere kugira tuve muri ubwo bukene twebwe rero ikintu twagiye tuhakuye twarahakwiye gukura amaboko mu ntoki namwe arisenije imbere mutubwire ukuntu mwakiriye impanuro zahatangiwe haratangiwe impanuro zitangiye haba kwijijukira ibikorwa by'iterambere ka kwima amatwi abanyapolitike eka n'impanuro nyinshi cyane rwose zijyanye n'ukuntu urwaruka rwo kwifata mu kwikingira no gukingira abandi ikiza cya covid cumi n'icyenda murakoze cyane twitwa impanuro nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaduhaye twazakiriye neza twigishije ibintu bibiri aho yatwigishije ubwa mbere inyigisho zo gukunda igihugu hanyuma aca twigisha igice kigira kabiri cy'iterambere by'ukuri mu gice cya mbere cyo gukunda igihugu twakora impanuro nyinshi turatwereka icyo uburundi twabuze icyo twatakaje n'icyo dukwiye gukora kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'uburundi ndetse kandi ko bikunda ko dushobora kuba igihugu giteye imbere n'ibindi bihugu bimaze kugera kure mu bijyanye n'iterambere rero urwaruka rwari ruhari by'ukuri twese twavuyeho tujijutse kandi tuvaho twiyemeje dufashe n'ingingo aho twasanze harabayeho gusamara cyane ariko harabaho gusamara mu rwaruka aho twasanze hari byinshi byatakaye kubera tutamenya icyo turi tutamenya n'ikigihugu kiri tutamenya n'ukuntu twashobora gukora kugira ngo igihugu cyacu dushobore kugiteza imbere rero by'ukuri jewe nka jewe nihereye ko nagiye mfise umuhigo udasanzwe wo guhindura ibintu no guhindura n'aho mbaye kandi ndizigiye ko imana izodufasha egome namwe lionel ndayizeye mwarakurikiranye iyo nama naho mutari mwashitse igitega mwarayikurikiranye cyane rwose ikintu ku bwanyu cabashitse ku mutima n'ikihe muri impanuro zatanzwe ego murakoze cyane kanombe yashoboye gukemurikira ijwi ry'amerika urabona ko ridahembeje na guhereza ijambo abajemo navuga yuko kubona muhereza ijambo urwaruka ari ukumenya icyo urwaruka ruba rumaze mu gihugu rero jewe nogira nshimire kandi umukuru w'igihugu novuga bateguye rirya huriro ry'urwaruka amahuriro y'urwaruka ego nyakubahwa umukuru w'igihugu n'uwa nyakwigendera yari abikoze cyane yari abikora ugasanga yakoranije urwaruka ugasanga urwaruka rwakoraniye hamwe bagashobora kunovuga ko ari nka moralizasiyo y'urwaruka yabikoze wasanga ari ibintu byiza cyane mugabo kandi nkongera nkamukengurukira ku mpanuro yahaye urwaruka n'impanuro nziza cyane impanuro umuntu uwo ari we wese akunda igihugu agomba gushikana urwaruka ukava gushika hajya ashobora guhereza urwaruka kandi by'ukuri ntiyabeshe guhereza kuvuga yuko abanyepolitike bamwe baba bagomba ati muraraba abo banyepolitiki ibyo baza kuba bababwira muraraba mucagure murabe ibyo ari byo murabe ibyubaka aba ari byo umuntu akorera ko ibitabubaka nabyo umuntu agashobora kubigwiza n'ubusa ni ikintu gikomeye cyane yashinzwe kuvuga abanyepolitike kuvuga irageje kuraba abanyepolitike n'urugwaruka ruri mu burundi urwaruka rukenye abanyepolitiki badusaye mu mafaranga bagaca bagomba gukoresha urugwaruka urabona yuko urwaruka rwononwa n'abo banyepolitiki nyine rero novuga yuko iyi moralizasiyo nk'iyi ikoranira abaza mu rwaruka ni ikintu cyiza cyane ahama kongera agahamagara abo banyepolitike nyine kuko bafite aho bahurira abanyepolitike bafite amanama bahuriramo akongera nawe akababwira ati raba urwaruka mu gukoresha ibishoboka mu gukoresha ibintu byiza mureke gukoresha amafaranga yanyu kugira ntimurushire mu ngeso zitari imbere urabona yuko ngaha mu burundi ikintu cy'ubukene urwaruka ariho bwa mbere nibo baba furape cyane ni ukwibaza yuko iri huriro agira mu rwaruka asura kure irindi huriro nk'uko abanyepolitiki baba bahura nabo abahungu bashoboye mu banyepolitiki bashoboye kubereka yuko urwaruka ari ikintu biteza gukingirwa cyane mu gihugu akanunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose mu bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasil bwebeho byari bihagarikiwe na frederic nkundikije twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa na porogaramu y'ijwi ry'amerika